Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaalatamoo akkam ooltan wixata onkoloolessa 15 bara 2018 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 5 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan immoo daandiiti.
Oduu addunyaa faana jaallannee gammadaati attam jirtu pirezidaantiin Eertiraa Isaayaas Afeworqii daawwannaa Itiyoophiyaatti gaggeessan xumuranii gara biyya ofiitti deebi'aniiru.
Naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Kamashii keessatti namoonni danqabaa jirra jedhan ammallee kan lubbuu isaaniif sodaa qaban ta'uu dubbatu. Bulchaan naannoo sanaa garuu amma nagaan bu'eeraa jedhu booda bal'inaan itti deebina. Gurmuun VOA Damee Afrikaa gidduu kana leenjii gabaastotaa kennuudhaaf magaalaa Finfinnee jira. Hoduu keessatti gabaasaa qabna. Qophii ispoortiis ni qabna dhaggeeffatoota keenya haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma oduuf gara jaallanneettaa deebinu.
pireezidaantiin eertiraa isaayyaas afeworqii dilbata kaleessaa daawwannaaf itiyoophiyaa erga seenanii booda har'a waaree booda gara biyya ofiitti deebi'anii jiru itiyoophiyaa keessa yeroo gabaabaaf ka turan pireezidaanti isaayyaas aangoota mootummaa itiyoophiyaa ka sadarkaa olaanaa waliin sirna baniinsa warshaa shukkaaraa oomoo magaalaa arbaa mincis daawwatanii jiru dooktar abiyyi. ahmadiif pireezidaanti isaayyaas guyyaa har'aa godina jimmaa saqqaa caqorsaa keessa ka jiru fincaa'aa yookaan uursaa saqqaa daawwatanii jiran iddoon kun magaalaa jimmaarraa fageenya muraasa irratti argama jila gamasitti malee kana keessa muummichi ministeera duraanii haayilamaariyaam dassaaleenyiif ministeerri haajaalaa itiyoophiyaa dooktar warqina gabayyoo keessatti argamu sirni aadaa buna danfisuu kan naannoo jimmaa ka gaggeeffame yoo ta'u qabeenya godina jimmaa calaqqisan adda addaa akka badhaasaatti aanga'ootaaf kennamee jira muummichi ministeera itiyoophiyaa dooktar abiyyi ahmad waliin pireezidaanti isaayyaas finfinne keessatti marii bal'aa gaggeessaniiru. Deemokiraasii fi dhaabbata deemokiraasii gama ijaaruun sabaa himaan qooda olaanaa ka qabu ta'u VOA kutaa Afrikaaf daayirektara ka ta'e obbo Nugusee Mangashaa toora kanaan raadiyoon sagalee Ameerikaa gumaacha gama isaatii ka godhu ta'uu beeksisee jira. Kunis akka fiixaan ba'u gochuuf raadiyoon sagalee Ameerikaa Itiyoophiyaaf biyyoota ollaa ishee ta'anirraa oduu gabaastota 27 har'a Finfinnee keessatti leenjisuu jalqabuusaa ibsameera. itti gaafatamaa kutaa afaan kan ta'e obbo afrikaa kan ta'e obbo Nugusee Mangashaa ofiisaayyuu waggootii soddomii torba booda yeroo jalqabaaf Itiyoophiyaatti deebi'eera. Iskindir Fireetu gabaasee namo.
Gurmuu sagalee Ameerikaa yookaan VOA xumura torban dabreerra gara Itiyoophiyaatti malee kana kan hoogganan Daayirektara Damee Afrikaa kan sagalee Ameerikaa Nugusee Mangashaa ogeessa gameessaaf akka lakkoobsa awurooppaatti fulbaana bara 1982 kanneen tajaajila raadiyoo afaan amaaraa voa keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u sana duras ta'e sana booda maqaa raadiyoo getaawun taamiraat jedhamuun dhaggeeffatoota raadiyoo miliyoonaan lakkaa'aman biratti beekamaa ture booda hoogganaa kutaa afaan amaaraa sana ka ture nugusee mangashaa waggoota hedduudhaaf hoogganummaa sadarkaa adda addaatiin kan tajaajilaa ture yoo ta'u yeroo ammaa immoo dhalata afrikaa daayirektara damee afrikaa ta'e ka duraa ta'uudhaan tajaajilaa jira. sagalee ameerikaa tajaajila gaanfa afrikaatti maaneejiin editor tisitaa balaachoo waayilota isaanii kaan waliin ta'uudhaan sanbata dabre kana kan isaan finfinnee seenan gabaasaa voa iskindir fireewuf gaaffiif deebii kenneen akkana jechuudhaan waa'ee itti gaafatama isaaf waa'ee sagalee ameerikaa ibsa nuguseen.
የአማርኛውን ክፍል በ1982 ዓ ም እንደ አውሮፓ ዘመን አቆጣጠር ከመሰረቱት አንድ ነኝ። በኋላም የክፍሉ ኃላፊ ነበርኩ።
kutaa afaan amaaraa akka lakkoobsa awurooppaatti bara 1982 kanneen hundeessan keessaani tokko boodas hoogganaa kutaa sanaan ture yeroo sana maqaa getaawun taammiraat jedhamuun katamsaasaa ture ana waggoota hedduudhaa booda kunoo biyya dhufuu kooti daayirektara afrikaa eegan ta'e yeroonsaa dheeraa miti waggoota sadii qofa garuu sana dura dameedhuma afrikaatti maaneejera yookaan hojigaggeessaa sagantaalee ta'uudhaan waggoota kudha afuriifan tajaajile. akkuma jette daayirektara damee afrikaa ta'uuf dhalata afrikaa isa duraati sanaaf kabajaa guddaatu natti dhaga'ama sagantaan damee afrikaa afaanneen kudha ja'an tamsaasama vii'oo'een guutummaa addunyaa irratti karaa maraan jechuun raadiyoo televezyiyoonaa fi miidiyaa hawaasummaan sagantaalee tamsaasu uummata gara miliyoona dhibba lamaaf miliyoona afurtamaatu torbanitti dhaggeeffata. Dhaggeeffatoota kana keessaa sadii keessaa harki tokko yookaan immoo miliyoona torbaatama kanneen ta'an Afrikaa keessaati. Afrikaatti Itoophiyaa fi Somaalee keessaas dhaggeeffatoota hedduu qabnaa jedha obbo Nuguseen. Itoophiyaa keessatti kan inni argaa jirus ta'e guutummaa biyyoota Afrikaa keessatti uummanni inni arge irra jireessi isaanii kanneen yookaan dardaraaf shamarran akka ta'e kan dubbate obbo Nugusee Mangashaa leenjiin gabaastota VOA gidduu kana Finfinneetti geggeessamaa jirus akka VOA'n waltajjii sagantaalee dargaggoota barsiisan tajaajilaniif humneessan ta'u gochuutti kan fuudheffate akka ta'ellee ibsee jira.
ወጣቱ መድረኩ አድርጎ እንዲጠቀምበት እናደርጋለን እና ደግሞ ወጣት ፕሮግራሞች አሁን በሙሉ በአፍሪካ ቋንቋዎች በእንግሊዝ በፈረንሳይ ደርገጌስ ወልተንጂሳ ጎዳቴ አከት ገርጋረሙ ታሲስና ወሉማገለት ሰገንታሌን ደርገጎታ አፋንን አፍሪካ መራን አከሱመስ አፋን እንግሊዝ ፈረንሳይን አከ በበለተን በርባና leenjii ammaa kanaaf kanneen dhufan gabaastonni Itoophiyaaf ka Somaalee kanneen umrii kootii gad ta'aniif ijoollee koo ta'anii dargaggoonni kun waa'ee dargaggootaa gabaasuu danda'u jechuudha kana qopheessuuf dhufne. kanaaf banne leenjii kanaa jedha vii'oo'etti daarektarri damee afrikaa obbo Nugusee Mangashaa sagantaan leenjii gabaastotaa kan vii'oo'een finfinneetti geggeessaa jiru har'a kan jalqabame yoo ta'u jimaata dhufu kana xumurama.
hoogganoonni waldaa dargaggoota tigraay kaleessa magaalaa asmaraa seenuun ibsamee jira asmaraa keessa yeroo turanitti hoogganoota waldaa dargaggootaa eertiraa waliin wal arguuf jiru kana malees deemsa nagaa eertiraa fi itiyoophiyaa gidduutti jalqabame jajjabeessuuf dhimmoota dandeessisan irratti marii gaggeessu jedhamee kan eegamu ta'uun ibsameera. gaazexeessaa saawudii erga torban lamaa as eessa buuteensaa dhabame jamaal. kaashoogi sirna dhablootaan ajjeefamuu malaa jechuudhaan pireezidaant doonaald tiraamp dubbatanii jiru ministeera haajaa ala ameerikaa maayik poompiyoo gara mootii saawudii saalmanitti erguu isaanii pireezidaant tiraamp beeksanii jiran kunis mootiin saawudii waliin waa'ee gaazexeessaa dhabame kanaa daqiiqaa digdama bilbilaan erga dubbatanii booda waan hin beekne qabu jechuun mootiin saawudii dubbachuu ibsan. gaazexeessaan kun qoonsilaa saawudii kan istaanbul tarkii keessaa yeroo seenu mul'ataa ture tiraamp har'a tiwutarii irratti akka barreessanitti mootii saawudii waliin kan dubbatan yoo ta'u lammii saawudii kan ta'e gaazexeessaan dhabame kana kan ilaaleen maaltu akka uumame hin beeku naan jedhaniiru jedhan dhimma kana irratti deebii argachuuf jecha saawudiin tarkii waliin hojjetaa jirti jechuudhaan mootii saalman dubbachuu isaanii pireezidaant tiraamp ibsaniiru. Pireezidaant Tiraamp Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraampiif haati warraa isaanii Maleniyaan wiixata har'aa kutaa Filooridaa kan balaa obomboleettii hamaan Maayikel jedhamuun miidhamte ilaaluuf gamasitti imalaa jiru. Waayit Haawus sagantaa daawwannaa kana gadi fageenyaan hin ibsine. Namoota balaa kanaan miidhamee lubbuun hafan yookaan eessa buuteen isaanii dhabame hojjetoonni baraarsaa arguuf yaalaa kan jiran ta'u daawwannaan pireezidaantichaa kun immoo kana booda dhaga'ame. Tiraamp erga gama tiwutariin har'a ganama ergaa erganiin kutaa joorjiyaa keessatti naannoo balaa kanaan miidhamanis daawwachuuf jiru. Obomboleettii rooba makate Filooriidaa qabee hanga kutaa Virjiiniyaatti deeme kun yoo xiqqaate du'uu namoota kudha torbaaf sababaa ta'eera. Kooriyaan kaabaa fi kibbaa godinaa biyyooti lameeni gidduu jiru kan eegumsa jabaa jalatti marii sadarkaa olaanaa gaggeessaa jiru. Mariin kunis waliigaltee dhiyeenya kana piyoongiyaan keessatti tolfame attamiin hojiirra oolfamuu akka danda'u dubbachuuf akka ta'e ibsameera. Hoogganoonni biyyootii lameenii baatii fulbaana darbee walta'iinsa raga'uun isaanii ni yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan diisii irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii Ispoortii Dhaggeeffatoota keenyaa qophii har'aa keessatti soraan oduu kubbaa miillaaf atileetiksii adda addaa harkaa qabaa kunoo gara isaatti sin dabarsa.
guyyaa sadii keessatti marroo 44 taphatan goolii 64 tti gale afrikaan kubbaa miilaa taphachuu jirti kubbaan gamuum gama dubbiftii keenyaalleen taphaleetti itiyoophiyaa istaadiyoomii naayiroobii jiru kasaraanitti hammattee sadiif duwwaan dhaantee galchiti dandeen ameerikaa waancaa kubbaa miilaa addunyaatiif gannu dhufu dabruu fi taphalee irratti paanaama jahaaf duwwaan gara addeeffatte atileetiin jaameekaa incaa'uun xinniqaa jedhan useen boolt qorsi liqimsee humna horachuuf dhibaachuu isaa laaluu fi dhiigaaf fincaan qorachuu jiran babaaratooleen soraa lakeeti mataa oto ispoortiiti. afrikaan dorgommii kubbaa miilaatti jirti kalee guyyaa dheengaddaatiif guyyaa duraatti biyyuun biyyi irra maraniitiin marroo afurtamii afurii kubbaa taphatan goolii jaatamii afuriitti gale tapha keessaa tapha kana keessaa biitii ja'a marroo sadiif duwwaa wal mo'an keenyaan roobii dabarte baahir daaritti itiyoophiyaan duwwaaf duwwaan gargar baate taanii itiyoophiyaa istaadiyoomii naayiroobii jirutti yaammatteetiin sadiif duwwaan qaarifatte yoo akka isiin tolchitu kana yoo isiin akkan tolchitu kana nama kuma jaatamaatti baay'ee hin daawwate ijoolleen keenya walumirra marsaniitiin kubbaa Itiyoophiyaa nadhan nama hedduu ammoo fulaan fuudhuu dadhabdeetiin istaadiyoomiin ga'uu dadhabeetiin gargari facaasan goolii qaraa maayikil olungaatti keessa buufate talammeessoo erik johaana omaandaati sadeessoon ammoo taphataa ingilish piriimiyer liigii keessa taphatu tootanhaamii taphatu viktar waanyaamaatti innilleen tan galfateennaan sadiif duwwaan mo'atte keenyaan Itoophiyaan gara isii keessa qabxii sadii qabdi goolii hedduutti hidha goolii hedduutti irra jira. Bafaana Bafaana kilabiin kubbaa miilaa Afrikaa kibbaa jechuun Seashels jahaaf duwwaan carraffatte. Akka kanaan Afrikaan kibbaa gara isii keessa tokkeessoo jirti jechuun Ugaandaa fi Keep Verdelleen warri waliin taphatan Leseetoof Taanzaaniyaa sadiif duwwaan qaqaarifatan. Sunii dubbanna Risaan Cuwwisaan Naayijeeriyaa Super Eagles jechuun Liibiyaa afuriif duwwaan keessa galche. Goolii sadeeni Odiyoo Naagoo galfate. Akka kanaan Naayijeeriyaan gara isii keessa oliixxeetiin lammeessoo jirti jechuun Naayijeeriyaan waancaa kubbaa miilaa gannaa bara 2015 tiif 17 kaan hin dabarre ammaan tan ammoo abdii qabdu fakkaate. gurbaan goolii sadii galcheef kun duri kilabii waterford keessa taphata ammaan tan kilabii chaayinaa chaangchung yaat bitateetiin horii guddaan bitatee achi taphachuu jira. masriilleen tapha guyyaa dheengaddaatti swaazilaandi afuriif duwwaan dhukkeeffatte taatullee ilmi isii beekamaan mohammed saalaa tapha jimaatti dabre irratti goolii tokko galchee naannaf saala keessa dhiitaniitiin miidhameetiin tapha sun keessa ba'e masriilleen akka ammaan dandeemtu kanaan waancaa kubbaa miilaa afrikaa 20 afreessoo kana dabruu hin ooltu. tapha ivoori koosti taphataan kubbaa miilaa ivoori koost kadurii boonaveeruu taphatu kadurii jechuun boonaveeruu kaalu bulchaa magaalaa biyyi tokko ta'eetiin filatan nama kana namni kun jechuun durii paaris seent jarmanii keessa taphata kilabii sun keessa taphata sun qofaa miti aksuureellee keessa taphata feefoordillee keessa taphata guyyaa dheengaddaa bulchaa magaalaa aivoorii koost tolchaniitiin filatan paartii tokkollee keessa hin jiru ufumaan dorgomee jedheetiin biyyi bulchuu jira namni kun kubbaa miilaa qofaa miti nu siyaasa hojjechuullee beekna taphataan kubbaa miilaa siyaasaan hojjechuun beeksika bulchiinsallee keessa jiraachuu hin danda'a jechuun dubbata. Boonavaaraan kun obboleessa taphataa kubbaa miilaa Ivory Coast beekamaa Salamoon Kaluuti lafti inni bulchuuf deemu tun namkum dhibba afurii keessi jiraata namni kun ammaan tana ganna afurtama jira. Metirii dhibbi saddeeti yoo hagum dandeettan ceetan silaa daqiiqaa gamitti fixuu dandeettan seetan atileetiin Itoophiyaa xaasoo yaada'u. yaada jechuun metirii dhibbi saddeeti tana daqiiqa tokkoof sekendii afurtamii sagaleetiif maayikiroo sekendii soddomii saddeetitti moo'eetiin nam tokkeessoo ta'e atileetiin naayiji aljeeriyaa muhammed aliitti taane hamza ali hassan atileetii jibuutiitti sadeessoo ta'e atileetiin jamaayikaa incawu hin xinniqaa jedhanii humna ufiitiin incamoo hin xinniquu jedhan kaani humnuuf imoo humni darateetiin akkan fiiguu jira. dhaabii nama qorsu humna atileetiksii liqimseetiin atileetii humni kenne liqimseetiin laalu ka awustiraaliyaa tokko useen boolti dhiigaaf fincaan qorachuu jira booltiniin kun ammaan tana useen booltiin kun jechuun ammaan tana kubbaa miilaa keessa taphata ganna lamaan duratti dorgommii atileetiksii dhiisee ammaan tana kilabii kubbaa miilaa awustiraaliyaa ee liigii jedhan keessa taphachuu jira oomtaateef iyyuu dhiigaaf fincaan qorachuu jira maaf na qoratani an taphata kubbaa miilaatii miltii jedheellee of gaafata oomtaateef iyyuu ittum jira. kubbaa miilaan addeen addunyaa ganna dhufu faransaayitti taphatanii fi addunyaa walitti qophaa'uu jirti dorgommii tana biyya 24 keessa filatan tanaa dabruuf ammoo gareen dubartoota ameerikaa kalee ameerikaa godin teksasitti taphatanii tan addeen jaameekaa jahaaf duwwaan irra galchanii mo'an ardiin addunyaan ardiin addunyaa cufaayyuu gamuum gamaan akkuma walitti dhiyaattuuni kubbaa miilaa waliin taphachuu jirtu ameerikaan tunini ardii isii keessa konkakaafa keessa dabruuf taphachuu jirti akka dansaa jirtillee akkuma kanaan kanaadaalleen paanamaa torbaaf duwwaan irra kaafte dorgommii kubbaa miilaa keessa dabruuf warra dabre keessa tokko taate jechuudha. Iftaan ammoo Kanaadaa fi Yuunaayitid Isteetitti waliin taphata. Abbaan mo'ama maruma maree harkaan harka Arjentiinaa bu'a. Achiin duubatti wanta walumaan laalla. Wancaan kubbaa miilaa addeen addunyaa kuniin Yuunaayitid Isteet marroo sadii mootee bara 2019 gannuudhuuf jechuu Faransaay keessa qopheessanii dorgommii tan baru. Akkuma amma jedhee bardoo Faransaay keessa qopheessanii abbaa mo'uun walumaan laallan soraala keeti. Mataan ispoortii
kanu. amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 as waashingtan diisiitti immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 45 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee dinqiisaa dabalaa kanan si nafeera.
Abaayyee maaloo kooya abaayyee maaloo hararra geesse maafooli seenne jaaloo. Hararra geesse maafooli seenne jaaloo. Hararra geesse maafooli seenne jaaloo. Hararra geesse maafooli seenne jaaloo. Ulaakee saakatti dhiifte saakatti dhiise saakatti dhiifne. Saakatti dhiifne saakatti dhiifne. Awwaal dhiigeessisi nyaata kottu na nyaata kottu nu nyaata. Ulaakee saakatti dhiifte saakatti dhiise saakatti dhiifne. Awwaal dhiigeessisi nyaata kottu na nyaata kottu nu nyaata. Abaayyee maaloo kooyya abaayyee maaloo. Hararra geesse maafooliin seenne jaaloo. Dirroomni reefti tittiifa. Roobees ilaala fankeenye. Kottu qaccee kiyya boode. Maaloo walii gallatee. Dhiigaan finnee gadi niimu. Gatii hedduu itti baafne. Boqqannee barbaachan naannoo. Akka lamuun namaaf. Dirroomni reefti tittiifa. Roobees ilaala fankeenye kottu qaccee kiyya boode maaloo walii gallatee dhiigaan funnee gadi dhiimu gatii hedduu itti baafne boqqannee barbaachannu akka lamuun namaafne geenyee addaan hin baanus geenyee addaan hin baanus geenyee turseenee mammaarii aanne seenee mammaarii aanne.
Dinqiisaa dabalaa walleessaaf guddaan galatoomsadha akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti torbanneen dabran keessa walitti bu'iinsa uumameen namoonni du'uuf kaan hedduun qe'oo ofiirraa buqqa'uu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanneen naannoo sana keessaa baqatanii bahuudhaaf carraa argatan godinaa Wallagga Bahaaf dhiyaa bakka adda addaa keessa qubatanii kan jiran yoo ta'u, kaan immoo ammayyuu Benishaangul Gumuz naannoo Kamashii keessatti danqamanii lubbuu isaaniif ka sodaan jiraatan ta'uu dubbataa jiru. Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz immoo. Haalli nageenya naannoo sana gaarii ta'ee jira jedha. Kanneen aanaa kamashii keessatti danqamanii jiran keessaa namni tujubeen asofsiise tokko haala itti jiran akkanatti ibsan.
Bolee dhugaan sittaasaa anamma gatamee warra jiru keessaa warra tokko katamaa keessa kan jiraannu baadiyyaa isaarras naannoo katamichaa kan jiraatan har'aa guyyaa digdamaaf adeemna. Dhugaaf masqala guyyaa fuulduraan jiru kaasee achirratti waraana irratti baname amma itti garatti sochoonu dhannee katamicha keessa waan nyaatamu waan dhugamu hin jirru obboleettii ko amma waan goonis hin qabne fira hin qabne nama itti diinatu namni mootummaanii fi namoota baadiyyaa irraa dhufan gara godina adaraashaatti galanii isaan jedhan isaan gadda mana keessanitti galaa isin gargaara warri waraanni adda dhufee buufates ba'a adaraasha kun kan mootummaati iddoo itti jiruuti malee iddoo keessa qubatan miti jedhanii isaan achi arganii baasa.
Eeyu kan ari'ee baasu.
bulchiisumaaf waraana dhufantu bakka bakka keessan dirqama keessan hin fudhanna itti gaafatamne jedhanii kan baasan gaafas waraanuma dhufanidha warra federaalaa garuu amma namoota kana lafataan jiran ilaalaa hin jiran kan si dhibu amma nuti guyyaa guyyaa yoo nagaa oolle sa'aatii kudha tokko booda lubbuun keenya ni dhiphatti halkan mana keenya irra deemanii dhukaasanitti jedhan amma ega mana iddoo lamarratti dhukaasa banaanii akka caasaa ta'ee nafseen namaa hin ba'inatu malee rukutan kun amma immoo kana booda waan nyaannu hin qabnu waan inni hin qabnu kunoo mana keessatti aggatamnee keenya hojii akka itti dhannu hin qabnu hin dabamne godina akka warra jiran hojjettootaaf kafalanii warri aanaarra jiran amma yoonaa mindaatiif kafalanii eeggadda ofii isaanii kuufama meeshaa keessaati cabsanii meeshaa kan fudhatan garuu amma kan sakatta'amaa jiru waraqaa fudhatanii mana ijoollee oromoo sakatta'aa jiru nama waa tokko hin qabne nama meeshaa dhiisi astamaarota iskiriiptoo fi chookii duwwaa baatan mana isaanii sakatta'anii amma kun dararamaa jiru ammaniin bakka gara itti sochoonu dhabnee waaqayyo duwwaa ofirratti eegaa jira guyyaa du'a keenyaa lakkaa'aa sa'aatiidhaan lakkaa'aa jira malee waan tokko amma niti furmaata qabna jennee waan dubbannee deemnamnu garuu akka ati dhageessa sagalee koo kana dhaga'uu koo duwwa dhageessee adaraa adaraa waan hin jedhu mootummaan Itoophiyaa jira hin jiru isaa hin beekne.
Dhukaasa banee kan uummata doorsisu eenyu isaan.
Uummata gumajii dargaggoota isaanii hidhatanii hidhachiisanii jiru isaan tun doorsisa. Poolisiin mataa isaa duukaa ga'ee milishaa hin dhukaasa akkan kanamaan akka ta'e hin beekne dargaggoota isaanii jaarsonni isaanii illee kan eeganii irraa baasuu utuu danda'anii isaan kanatti gadhiisanii amniti bakka sa'atii eeggataa jiru.
Magaalicha keessaa yookaan naannaa sana gadhiistanii deemuun hin danda'amu karaan cufaadha moo maaliif deemuu dadhabdan?
Deemuu hin dandeenyu karaa cufanii jiru ijoollee isaanii daggalatti kan nam'an karaa taa'anii ni eegu xiyya jedhu waan tokko waan ittiin darbatu ilaa katamaa keessallee har'a baatanii yaa'u poolisooti bukkee calli madanii darban xiyya baatanii yaa'u meeshaa waraanaa fudhatanii daggala bosonatti galanii jiru karaa akkasitti dabaru nu hin deemne jenni isaantu utuu kiiloomeetirii tokkollee magaalattii keessaa baanii hin adeemin lubbuu killadhamna sodaa kanaa asitti rakkataa jiru konkolaataan hin ba'u hin dhufu hin galu garachi sochoo hin dhabnee jirra bireetti.
Amma akkasinatti himtanitti gamana keessaa ba'uu hin dandeenyudhaan jettaniittu akkamitti jiraattu maal nyaattu maal dhugdu akkamiin jiraattu.
Amma waan nuti seeraan argannu waa tokko duwwaadha. Innis maal yoo jettu bishaan duwwaa ganyuu dhiisanii bishaan boonu irraa hin buufannu. amma katamaa keessa maal godhutas gaddeessineeta jedhaniitu hojjettoota mootummaa waajjira galaa jedhan garuu isaan qaama lammii gumii kan jedhan hojjettoota mootummaa isaaniillee shukkaa mudhiitti hidhatanii waajjira mootummaa galan hin sodaanne garuu galgala sa'atii kudha tokko sa'atii kudha lama booda nuti akka hin daaka'u manatti galle waan argan afaan keenyatti fa'anne cimsuu sodaan akkasitti dararamaa biyya ijoolleen warqatti iyyaa burbu'aa bulti lafa dhalli rakkataa jira amma.
Yoo ala bahuu hin dandeessu ta'ee bulchiinsa naannoo sanatti iyyachuu hin dandeenye.
Yoo iyyannee namni harkaa fuudhee jiru waan si dhibu edaa obboleessi manni isaa rukutan tokko itti himatee jennaan warra waraanaa kennu himatee jennaan warri waraanaa lakki qaamoti dhimma bulsha biyya kana bulsha nuti bulshaa jira waan jedhamu waa tokko si jechuu hin dandeenyu warra biyya kana bulshutti dhaqee himadhe jennaan isaan bira dhaqee jennaan eeyuu dhaabaluunsaa eeyuu agarteettaa yeroo sana jedhaniitu ofirra biyya malee waan tokko furmaata illee itti hin waa tokko gochuu hin dandeenyu.
Naannoo Beenishaangul Gumuz irraa baqachuudhaan yeroo ammaa Wallaggaa Bahaa magaalaa naqamte ganda duwwaa torba keessa qubatanii kanneen jiran keessaa nama tokko dubbiseen jira. Yeroo ammaa haala keessa jiran kannaaf ibsan namni kun qabeenyaa koo mara dhiiseen baqadhee jedhu.
Dhabbaa qabeenyaa dhaabbaa qonnaadhaa eebbisaadhis qabaa manas immoo fooqiis qabaa. mana ammoo mana kudha afuriin qaba mana akka raayyaa magaazinan qaba baankiin bamuluu mana kootaa Yoomi kan isin achirraa dhuftan.
Arra gara guyyaa kudha afur guyyaa kudha afuraffaarran jira.
Maaliif baatan isin maaltu isinirra ga'e?
Mana keenyatti dhagaa fuudhanii xiyyaa fuudhanii nu ajjeesuun bahanii inni kaaniin qalaman inni kaan immoo fiigan immoo fiinnee baane.
Miillaan baatanii baqattanii isin achi?
Miillaan dhaanii amma balootti dhufnee makiinaadhaan immoo baloodhaan naqqamteetti immoo ani dawwallaan namoonni dhufanii nu fuudhanii achi kaanii dhufnee immoo naqqamtee kun achi jirra nu immoo jirrachee naqqamteerra jirra gaamma guyyaa kudha sadii kanatti namni nu gaafatees hin jiru namni waan tokko godhattan hin jiru ani akka qonnaa qonnaas qabaa qonnaa baay'een qabaa saliitiinis dhangala'aa jira kuriinis dhangala'aa jira. Biqilii immoo qonna irraa kan mangistii duukaa qotamu mirti maarzaatii kan jedhamu. Sammuu dandeessaas keessaa hin baafne maaliif hin baafne innis tabalaashaa jira. Rakkataama jira bakka namni kana deebaa hin deebin ayyuutiin hoo nu waraarsa nu deebisaan naani. Mangistiin kana goonaa kan jedhee nutti dubbate gizee darbee gaafannaan immoo meeshaa guguddaa galee jira. Meeshaa guguddaa waan jiruufi eeggadhaa. utuun hin galaan jedhiin hin galiinaa jettee durbitee mixitiliin lammaa dhuftee qidee darbe. Kanaaf amma naatti maftee isin argannee dhangaan keenya badaa jira. Amma immoo qallabni isin jiru jedhanii namoota achi jiraniinis immoo qallabni uummanni isin fidaa hin jiru. Mangistiin biyya diidaa isin fudhateera kanaa booddee qallabni hin jiru jedhanii qallabni hin jiru har'a saayitii nuun irra jiraannurraati namoonni buddeen isaa malee oolanii. waan tokkoyyuu nyaatiin oolanii bakka ijoolleen guyyaa oolanar.
Dheengaddaa adda xayyibaan yeroo dhufanii waa'ee hanqinni nyaataa jiru qallabiin jiru waan akkas akkasii rakkootti hin himneesin maal isiniin jedhan.
Adda xayyibaan ho'aa isheen dhuftu rakkina beelaatti ni mannee innaan hin gallaanoo biyyatti nu gashaadhannee qabnaa qabeenyaa qabnaa qabeenyaa hojjetannaa qabeenyaa keenya dhaadhannee hojjetannaa. Birtii keenya sassaabbannaa innaan ni galaa hin jennu. galaa jechuuf immoo mangistiin biyyichaas immoo ani harka keessaa hin qabu humna kooli jedhee nutti himera waan ta'eef amma dhannee federaal mangistii duukaa dubbannee deebinutti nu eeggadhaa. Ammaaf nan gala nan galan jedhina ni birata keessan baree fi ni birata keessan waddamuuf immoo federaala mangistii ni kaffala mangisticha biyyattis ni kaffala waan ta'eef nan galan jedhina lubbuu baduutti yaasinnaan fudhattu jennaan kaleessammoo achirraatii lagattitu deemaa jiru xiyyaadhaan mucaa tokko kukkutanii gajaraadhaan kukkutanii motorarraatii amma hospitaala naqamtee galee jira mucaan tokko iyyuu.
Lafa sinirraa dhuftanii lafa qe'ee keessanii moo?
lafa nuun irraa dhumneeti eddeensaa bacbac kan jedhamutti bacbac irraati achirratti rukkutanii iddoon bakkee sanarra bacbac jedhama achirratti rukkutanii xiyyaaraan rukkutanii gajaraadhaan kukkutanii innaan hospitaala naqamtee keessa ciisaa jira.
Waa'ee qe'ee dhiistanii dhuftanii sanaa quba qabdu qabeenyaan keessan akkamittiin akka inni jiru namootarraa hubattan qabdu.
Manni caccabaa jira jedhameenyaan. kaleessa ammoo ijji kabinjii nama kudha sadii qabanii mana hidhaa geessaniiru federaalonni qodaa duukaa jedhanii kana bichaan infoormeeshinii qaba malee infoormeeshinii kan biraan qaba.
Itti gaafatamaan waajjira qindeessa dhimmoota nageenya naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Musaa Ahmed haalli naannoo jiru fooyya'ee jira jechuudhaan waahila keenya Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru.
አሁን በእውነት መሻሻሎች አሉ። አሁን የተረጋ ነገር አለ። መረጋጋት እየተፈጠረ ነው ከቀን ወደ ቀን የተሻሻለ ነገር አለ።
yeroo ammaa haalli jiru wayyaawee jira tasgabbiin uumamaa jira fooyya'iinatu jira walitti bu'insi uumamuu odeeffannoon dhaqqabaa jiru hin jiru kan buqqaa'aa jiru hin jiru qabeenyaan barbadaa'es hin jiru namoonni qe'ee ofirraa baqatanis deebi'aa jiru naannoon sun amma tasgabbii qaba.
gama biraan naannoo beenishaangul gumuz keessatti shaakala waraanaa seeraan alaa fudhataa kanneen turan dargaggoonni naannoo sanaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira qindeessa dhimmoota nageenya beenishaangul gumuz obbo musaa ahmed raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru obbo musaan akka jedhanitti bakki leenjii sun kan ijaarame naannoo sana gama kibbaaf gama kaabaa naannolee daangaa sudaan irratti kan argamu asoosaa ganda gaangaan jedhamu laga zaalaan bosona keessatti ta'uu dubbatanii. manneen dhibba tokko ta'an ijaaramanii leenjiin keessatti kennamaa ture jedhan mootummaanis odeeffannoo sagaleen duula geggeesseen dargaggoota sana to'annaa jala oolchuusaaf leenjii sanarratti kanneen hirmaatan umuriin isaanii xiqqoo akka ta'ellee obbo Musaan ibsaniiru meeshaan waraanaa to'annaa jala ooluusaaf leenjii sana kan fudhatan haala qindaa'eef tajaajila fayyaa guutuu argataa akka turan ta'uu leenjifamtoonni sun ibsanii jiru jedhan bakki leenjii sanaallee guutummaan barbadaa'eeraa jedhan obbo Musaan.
dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayilsaatii akkasumas immoo feesbuukii keenya vii'oo'ee afaan oromoo irraa argachuu dandeessu nu hordofaa yaada qophiilee keenya irratti qabdanis nuuf dhaamaa kanneen telefoona bilbiltanii dhaamsa nuuf kaa'uu feetan telefoona tolaa jechuudha lama duwwaa lama lama duwwaa shan afur afur afur lama ekstenshinii kudha sadii yoo bilbiltan dhaamsa kaa'uu dandeessu. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal yookaan kiilooherzii kun kudha shan dhibba tokkoof saddeettama kun kudha shaniif dhibba sadiif soddoma kun kudha shaniif dhibba jaha afurtamaaf kun kudha shaniif dhibba torba irratti akkasumas meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 11720 12110 12130 irratti wixataa gaafa jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsinu asirratti raawwata qophii booruutii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.